بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إيه، وآية كتاب حدودة إيه، دبنة تره وآية زنا الرأي قال لي وان زنا جل ديمو أكا نوني مكا والبليس والشك كنافوانك كنفكا تهنديو إيه، دبنة برباني دبره namni maqaa wal balleessuun akka waan xiqqoo hin tahin qarabe biratti isiin dilii guddo'o yoo dubbatan waan laaftu'u murtiin isii ammoo akka waan guddoo taate dubbanne asitti wanni aga tokko jechuu nama barbaachisu namuu rabbii fi haa sodaatu nasaba takkaa fira gara garaa akka walitti hin laaqne dubartiin ilma nama birarraa dhalte dhiirsa si'ii kaasilaa nikaa halaalaatti hin qabu kasii immoo ilma kanan dhalin rabbii fi haa sodaattu akka ilma ilma isaan taane itti faate akhiraaf hin balleessine namni dhiiraatis akkasuma gaa rabbii fi haa sodaatu akka bakka halaalaa malee ganda haraamaa dhaqee dilii gurguddoo sanitti seena rabbii fi haa sodaatu yoo akii ammoo ilmi argame shakkimaaf jedhanii ilma fi kana maqaa balleessuun dilii gurguddoo beekaa rahmata rabbiitii fi qarqaarsa rabbii tokkolleen argatu namni ilma fi ka halaalaa shakkimaaf jedhee waakkate dilii gurguddoo sanallee ofirraa haa eeganii haga danda'amu nam fakkaatu faa jedhanii shakke faa jedhanii akkanaan waan bifa kanaaf kana wal fakkaataatiin ilma fi maqaa balleessuun akka waan xiqqoo hin tahin rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni tokko itti dhufe ilma fi waakkatuu barbaade garuu akka jedhee waakkatuun qabu yoo inni zaahira kana waakkatere ragaa fidi yookaan si dhaanna jedhaniini moggarra dubbate amma maal jedhe annama diimaa arabaatii intaloontii ilma gurraacha deettee akkam godha jedheen keessatti dubbiin an hin dhalleeyyin miti nan fakkaatu jechuma baadha. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam dubbiin tun hin galteef yoos maal jedheen horii qabdaa jennaan ee jedheen horiin kan kee maal jennaan gaala jedheen gaalleen kee bifii maal jennaan diddiimaa jedheen daalachi keessa jira jennaan ee jedhe gaalli keessan hunduu diddiimaa yoo ta'e ka daalachaa kun garamii dhufeeree jedheen hiddumaaf zarirra harkifateesi haa jennaan ilmi kan kee kanas akkasuma dhalootaaf hiddi fagoo ka atin beekne harkifatu malaa jedhe hiddi dhalootaa kun ikhwaanii hidda rafuu fi hidda dammaqu jira fakkiin namni nama tokko fakkaatu kun bubbultee dhufuu dandeetti jedhanii abbaa sadii abbaa afuriin booda lafaa ka'uu dandeetti jedhan nama fakkeenyaaf akaakayyuu isaa ka afuraffaa ka shanaffaa fakkaatu argamuu danda'a yeroo dheertu un booda jechuu hirriibni fakkiin sun haga tokko gabbaatee hagni ta biraa mul'attee eega waggaa hagamiin booda ta dur dulloomte sun lafaa ka'uun mala kanaafuu ilmi kun nan fakkaatu jedhanii osoo rakkoon biraan jirre akka rakkoon uumne rabbii keessan sodaadhaa keessattuu dhiirti. Waa'ee darsii har'aa kana keessatti waa'ee sammuu ilma namaa tuqu dubbanna. Gabaabinatti wanni rabbiin guddaan tiksaanuun jedhe waa shan shanan takka lubbu lubbuu ilma namaa tiksaanuun jedhe rabbiin. Waa'ee guma'aatiif achi keessa nama ajjeese dubbanne bal'inna. Eegasii ammoo irdi kabajaa nama nasaba namaa tiksa rabbiin subhaanahu wataala zarii namaa illaaqiinaan balleessinaa zina bineensinaa tiksaa jedhe akka namni kun nama qulqulluu zarii qabu warra kamii qabu gosamii qabu ilma eenyuutiin beekamtu akka tahu barbaada rabbiin subhaanahu wataala aalama waliin laaqame eenyu xeenyu dhalee namuun beeke nama tokko kamaan guddootii waliin haasofne biyya laatiin ameerikaa jedhamtana keessaa biyya takkarraa dhufe odeeffadhee waan jedheen aadaa isaanirraa naa odeesse waan naan jedhe namni tokkolleen ka abbaa fi beeknu bira hin jiru naan jedhe aadaa teennat abbaan hin jiru jedhe haadha malee aadaa isaaniin namni waluma koruu malee hariyyuma tahee waliin deemuu malee wanni sirnaan wal fuudhanuu hin jirtu. Eegalee kan halkan tokko waliin bultee kan halkan lama waliin bultee kan torbaan tokko waliin bulte eenyuttu eenyu maaltu beekaree haadha beekan malee abbaan hin jiru. Ati hoo mataa kan keetii jedhan akkanuma dhee gaafadha. Ati mataa kan keetii abbaa kan kee beektaame jedheetu hambaa itti dhiisi hin beeku naan jedhe. Ani haga rabbiin uume haadhumtii erga malee takka abbaa kiyyan gaarre naan jedhe. garuu namni hariyoota haadhatiyya hedduu jira sanirraa tokko ta'uun hima malti kanaa keessaan beeku naan jedhe subhaanallah kana gaafa rabbiin guddaan subhaana wa ta'ala akkanu taanu akkanu akkas taanu rabbiin barbaadu akka namni nama zarii qabu ka abbaa qabu ka haadha qabu ka abbeeraa qabu ka fira qabu akka namni ta'uu barbaada rabbiin subhaana wa ta'ala yeroo wal dhaalan akkaataa itti wal dhaalaniin ka qabu yeroo ammoo gumaan gale akkaataa gumaa fi dhiiga walirraa itti baasan ka qabu akkanaa tana barbaada rabbiin subhaanahu wataala kana duuba egaa dubbannee irraa baane waa'ee zinaatiif baabatana keessatti amma takka ta rabbiin tiksaa nuun jedhe sammuu aqliin tun waan rabbiin nuu kenne irraa iimaanan booda ta'e dhaqaatiiti namni haga aqliin isaa geettu gaya haga nafni isaa gayuu miti haga kiishni isaa gayuu miti haga moonan isaa geettuu miti haga aqliin isaa geettu gaya namni aqliin tun ta ilaan namni hin garre ta namni sirraan saamne ta namuu sirraan hanne ta mootummaan sikkaa ta'eef sirraa hiitees jalaa fudhatuu hin dandeenye aqlii jedhamti isiin qaalittii tana tawaan hundarra qaalii ta hamtu'uu fi gaarii si garsiiftu jiruu tantee akkamiin sirreessitaa si barsiiftu akkamiin nama wajjin jiraattaa si garsiiftu akkamiin rabbii kan kee beektee akaraaf qophooftaa si barsiiftu isii tana itti taphattee ati balleessuu rabbiin guddaan siin hayyama isiin tun amaanaa sii kennamte amaanaa tana itti dhimma bahii irraa fayyadadhu malee akka fi fedhe godhii balleessi ibsiin kennine rabbiin subhaanahu wa ta'ala. isii tana duuba wanni sammuu ilma namaa tuqaa hunduu haraama. Maqaa fedhan itti habaasani. Yoo fedhan maqaa malee haa dhaabani. Eeguma sammuu ilma namaa tuqxe wanni sun haraama. Asirratti maal jedhe duuba inni? Fasluun kun faslii jedha. Waman shariba namni dhuge khamran khamrii farsoo namni dhuge. Ou sharaaban takka dhugaatii mabiraatuu dhuge. muskiran sammuu nama dhooftu ta nama macheessitu wanni laalan isii wanni kun nama macheessu wanni kun dhuganuu nyaatanuu dheedanuu dheedis kan ofeetan qabanisa jedhi xuuxanuu ulatanuu bifa fedhaniin afaan kee kaayatanuu yooma isiin ka sammuu nama dhooftu taate wanni tun haraama gabaabinatti maqaa fedhe haa qabaattu akkaataa fedhanilleen haa fudhatani. Wanni nu laallu sammuu namaa ni dhoofti moo ni dhooftu. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wasalaam gaafatanii hadiisa muslim odeesse keessatti biticiin murtiin isaa maal jedhaniin dhugaatii namni daa'imarraa tolfatu biticiin. Ammallee gaafatanii miziriin hoo jedhaniin dhugaatii aramni garbuurraa tolfatu yeroo tokko tokko misingarraan tolfatan. Faqaala rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam awa muskiruun huu sammuu nama dhawamoo nama macheessamoo macheessu jedhee gaafate. Qaala na'am ee nama macheessa jedhaniin. Qaala kullu muskiriin haraamun wanni nama macheessaa hunduu haraama jedhe gabaabina kan armalaan wanni nama macheessaa hunduu afaaniin fudhatanuu funyaaniin fudhatanuu ifiin waraananii akka lilmetti fudhatanuu ifitti aarsanii aara fudhatanii bifa fedhe namni haa fudhatu eeguma isiin nama macheessite wanni sun haraamaa gabaabinatti kullu muskirin haraam achirratti aansee rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhe inna allaha إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ربي إنما وان سمونا مدوا كانت تدم به كدوه كنياتو ربي بلما الرافود أجد أن يسقيه إسا أباسو من طينة الخبال طينة الخبال ربي إسا أباسو قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال طينة الخبال كن هو ما يجرني قافتني قال عرق أهل النار دفك ورة عذابا جلايا رور عذابا قبتي دفك إساني غرور إساني ديغ إساني ملا إسان كيساياتو طينة الخبال جدم في إسيتنا ربي نياتي سنما دنياتنا قبت خمريدوك كأدنياتنا قبت وان سمونا مدعوا تك كدمت بهي ulate dheedee nyaatee dhugee bifa fedhen ifii waraane rabbiin azaaba keessatti shama warra azaabaa keessaa yaa'u isa nyaachisa jedhe rabbi. Khamri jechuu rasuulli ifa nuu baasanii maal jedhan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haraamun wanni nama macheessaa hunduu farsoo jedhamti wanni nama macheessaa hunduu ammallee haraama jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam kanaafuu duuba namni khamrii kana dhuge yuhaddu ni adaabama arbaciina halangee afurtama dhaanama jedhe halangee afurtama dhaanama yoo inni machaaye moo yooma waan kana dhuge yooma waan kana dhuge wanni garii yoo guddoo dhugan qofaa nama macheessiti yoo diqqoo ammoo fudhatan nama macheessitu wanni garii nama beekne macheessiti nama beeku barate macheessitu wanni nu laallu waan guddoon isi'i nama beekne macheessitu nama hundarrattuu haraam gariin namni khamrii makana nafaf fudhatee fudhatee fudhatee galgalarraa isii unu malee gadi ciisu wanni akka kubbaayyaa lamaa sadii kun isa homaa hin godhu shaahima isaa haraama dhiigasattu khamrii tahee waa godhuu dadhabe malee isiin haraamu rasuulattu alayhi salaatu wassalaam maal jedhan maa askara kathiiru faqaliiluhu haraam wanni guddoon isii nama macheessitu xiqqoon isii haraamaa yoo jimaan marduufa jahaa kasi macheessu tahe ulee takka afaan hin qabuun haraama jechuudha gabaabinatti yoo wanni kun yoo guddisan kasi macheessu tahe xiqqoon isii haraama taati nama akkana kana dhuge hoo maal godhan halangee afurtamaan dhawan jedhu ويجوز نجايا أن يبلغ به هلنجيتنا الكاس ثمانين سد تمان جيون على وجه التعذير إذا كان أدبه سد تمان جيو ندن دياني نمني يو خمري دوغني مچاوا يو مچايني هاسوا يو هاسويني الرفسا نمني ما الرفا متربازا أفرتما دواني ka khamrii afurtama ka adaba dhabee waan gara malee haasaye afurtama saddeettama akkana walitti dhawamuun isaa maltii ويجب عليه دانمون كن سرتي وجبدي بأحد أمرين يو على ما كيسا تكوغر بالبينة يو رقا رقا ردو رقان كن مال نمت دفه أبالو خمري دو بجنة درقه إن yoo ragaa biraa irra garre hoo yoo inni khamrii tana diddige hoo yoo khamriin irraa ajoofte hoo walumaa in baay'een hin dhaanama jedha garii namoon dhaanamu jedha ragaan rabbahutti lamma ta'a aliqraar aw iliqraaru yoo inni ragaa innummaan ifirratti ragaa bahe innummaanuu qarrare jechuu innummaanuu hayyee nan godhe jedhe himate yoo inni himate haddi irra dhaaba jechuudha. Walaa yuhaddu in adabamu bilqee'i yoo inni farsoo diddige in adaban jedhe. Wal istinkaahi yoo farsoon irraa ajoofte in adabanii jedhe. Madhabni shaafi'ii kana qaba. Ulumaa'in biraa ammoo ka in adaban jedhe. In jirti. Daliilli ammoo akka daliila yoo ilaalan kanatti irra jabaa. مع رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانجل ادرأوا الحدود من المسلمين ما استطعتم أدبكنا نما هندرا كاينا حاجة ديت مرة تكسى رسول فإن كان له مخرج فخلوا سبيله وبك تك تك يسابافت مين كباتا إيه جرمين أدب أنا من جرين جرمين أدب جلاباس جيت جاجت رسول عليه الصلاة والسلام كنافو إيه يوم إني متيت كان من ذات أرجمالي سر أجوفت إفنما أدبون قاريمتي waan sammuu nama dhawaa keessatti dabre faasluun jedhe wahannaafi kanatti dabre watuqxacu ni muramti yadu saariqi harki nama waa hate bitalaati sharaa'iti sharaa'ixa sharxii sadi yoo argan nama waa hate harka isaani murreete harki kun ikwaani waan rabbiin guddaan kabaje yeroo amaanaa qabu ka kabajaa qabu ka tikfamu gaala shantama gumaan harka tokko yeroo kabajaa dhabe ammoo giraama tokko ka dahabaatiif murama. Sharxiin sadeen tun tam ayyakuuna baaliqan namni waa dura hatu kun nama guddaa ta'u. Ijoolleen xiqqoo yoo isin waa hatte namuu tanaaf jedhee harka irraa muru. Aaqila nama aqilee qabu ta'u maraata yoo waa hatte irraa homaa saniin jenneen qabu. Wa an yasriqa nisaaban wanni inni hate kun qiyaasa silaa namni harki namaatti muramu gayu. Qiyaasni kun hagam giraama tokko ka dahaba qiimatuhu qiyaasni sun rubcu diinaarin diinaara bakka afuri qoonnee takka jedhe diinaara bakka afuri qoonnee takka jechuun giraama tokko ka dahabaati min xirzi mislihi bakka silaa wanni kun kaayamu umalte irraa hatu mallaqati karaa gubbaa keetti yoo namni dhufee karaarraa fudhate si jalaa hate jennee harkarraa muuru konkolaataan kee silaati baarkina gaarii keessa kaa'uu qabdu yoo dhuftee kararra firraa biraa deemte kan namni silaa kararra kaatee biraan deemne namni yoo tokko achii fudhate harkarraa muruu nama sana. Maal bakka silaa wanni sun bulu'u malti hin kennati. Horii ka silaa halkan moona galchan yoo galchuu baattee ala dhiiftee alaa namni tokko oofate hattuu jennee irraa muru. Moonaa keessaa oofatu. Moonaa keessaa oofatu. Laa milka lahuu fiihi ka qooda tokkollee irraa hin qabne ta'u. yoo qooda horii kana keessaa qabaate fakkeenyaaf namni lama kaa wali qabu namatu horii wali qaba tokkottuu horii kana kan namaa wali qabdu suuqii namaa wali qaban suuqii namaa wali qaban kana keessaa waa hate harkirraa muramu qooda keessaa qaba harkirraa muramu waan san deebisii baas jennaan malee harkirraa muru. ولا شبهة وني فكاتا لين كنجر في مال المسروق منه هريها مكان كيسه fakkiin isaa kan jire fakkii jechuun kun shubhaa jechuun fakkeenyaaf horiin kun gama tokkoon kan isa deebi'u uummattu akkan ta'ani fakkeenyaaf akkan faaname yoo namni abbaan horii ilma isaa hate takkaa ilmi horii abbaa fi hate horiin kun silaa yoo rakkate kama isaatiin keessaa haqa qabaami nyaatee dhugu kanaafuu harki isaan muramuuf akkasuma horii mootummaa namni yoo hate harki muramu maaliif yoo rakkatte silaa mootummaa si nyaachisuu si obaasuu mirga qabdaa miti kanaafuu harki kan keessaniif hin muramuu jedha watuqxacu ni muramti yadul yumnaa harki mirga min mafsali lkuuci humna gadhaantu tanatti kutan فإن سرق يوهات ثانيا لما قطعت نكتم رجله اليسرى ميل لمتا قف درا هركا هركا مرقاتي إيغسي ديباني ميل بتاعاتي ميل بيت آكوتا حديث دار القطن وديس علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ماجد إذا سرق السارق هتا يوهته قطعت يده اليمنى هركا مرقار راكن فإن عاد قطعت رجله اليسرى يوني تدي بميل بيت آكونا فإن سرق يوم ثالثة يوني سدفار فيها تيوم ملي قطعت نكو تمتي يده اليسرى هركي ساكا بتاه فإن سرق رابعا فرفعوا فيكوتي قطعت رجله اليمنى هركسا ميلسا كمرقته كتما فإن سرق بعد ذلك يو إيغسي هاتي إيغسي مالي نتيجة ما كان ميل لتشوكو تمي هركا لتشوكو تمي أكو متى ياتو هانش مو هي في متن سيدو فيه هوريتي متنيت مفردتي أكو هيتي يو إيغسي هاتي عزرني أدب ماج مالي ومار رامورا وقيل يقتلني أجي فمال لي جدا سنمو إلا لما yoo rakkoon isaa qiyaasa malee guddattee ka ummata biyya guutuu jeequ taate ni ajjeefama yookaan ammoo ni adabama. Hagasitti waan hannarra dabree namni hattu jechuun nama osoo namni kuma qabnu horii namarraa fudhatu. Namni yoo osoo ati gartu horii sirraa fudhate harkirraa murama. Maaliif guddicha balleessaa qabu kanarraa harki hin muramne? Diqicha suuta waa hate kanarraa maaliif harki murama yoo ka jettu taate diqicha santu irra bada qabi'allee irra bada dura jirullee irra bada akka firraa eegdullee hin beektu nama kiisha keessaa waa nama guurratu beektee firraa eeguu hin dandeettu ka humna qabu kana nama hundarraa hin fudhatu innillee hagalaafarraa fudhata heddummaachullee hin danda'u seeraa fi boolisnillee sirraa eeguu hin dandayaa asilleen humna teetti fokkasaan teetti ofirraa eeguu hin dandeetta. Hatticha kana ammoo ofirraa tokkollee eeguu hin danda'u. Ka humna qabullee mahataa, ka gosa qabullee mahataa, ka waraana qabullee mahataa, hundaa mahata'in. Xabi'aallee xabi'aa badaa qiyaasu malee. Kanaaf harki isaa murame. Harki isaa saniif murame. Hagana dabree egaa shiftatti dabree amma fasluun jedha. Waquxaacu xariiqi hattuun karaa murtu. Namni shiftaan karaa murtu. hattu uumtu kun zaahiruma karaa dhaabatee geejiba karaa deemu muratu konkolaataa dhaabee waan isarra jira maraa fudhatu quxaa'u xariiqi jedhamti. Alaa arbacati aqsaamin bakka furii gargar baha jedha warri kun. Nama karaa dhaabatee nama murate waa afur keessaa takka taha jedha. In qatalu yoo inni warra konkolaataa gubbaa jiru san ajjeesi. Walam ya'khudhu maala horii fudhatuu baatan. Fakkeenyaaf yeroo konkolaataan achi dhufe konkolaataa kana dhaabuu fi rasaasatti banan rasaasni kun nama tokko dhee ajjeese yoo dhufanii ilaalan kunoo warri ijoollee barattoota yuunivarsiitiin hidhamtee gala yaatu wama takka yoo harkaan qaban homaa horii irraa fudhan horii dhabanii gaddiisanii deemaa meeshaa keessan magaala galaa waaladdaa jiran jarataa waraana dhufee marsee qaban maal godhan in qataluun tana kunoo yoo ajjeesanii ولم يأخذ المال هري فتوبة قتلوا جرسا لأجيفنا جوابنا إيجا سنة ما جيسا نجيس حاجة في إنها هيد ماتا يوم تقتل الله جيسا هند سنة تون جيسا فإن قتلوا يو إسان أجيسني وأخذوا المال هري اللي فلتا كنكولاتا كان يرود أبان دكاسة تبناني أبا دلدلا تقلوني أجيسا هري اللي ترجلا هري اللي فلتا قتلوني أجيفنا wasuulibuuni fannifnallee magaalaa wadhakkatti faras magaalaatti akka bakka mul'attu magaalaa keessaa irra mul'attutti fannifna jedhe gara fannisanii akkasitti dhiisan akka namni hunduu argu guyyaa sadii yoo ajaa'uu baatan yoo isaan guyyaa lama qolleen ajaa'iban yoo guyyaa tokko qolleen ajaa'iban illee fuudha akka rakkoo magaalaa irra hin geenne akka namni hunduu beekee sodaatu godhan فإن أخذوا المال يوهري فرتني ولم يقتلوا نما جيسوا باتنو وكولاتا كان في دني تو دغا كرر كايني اكم كولاتا دين دبر غدن كولاتا ني فمان دابات غباني وانا اكثر جرو مرايو نما رامو لغتني دبر جرى تايو قبل مال بونا إن أخذوا المال يوهري فرتني ولم يقتلوا نما تقول جيسوا باتن تقطع تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف harkaaf miila wal faalleessu irraa mura. Harka mirgaatiif miila bita'aa irraa cirra. Jaalatamani. Wa'in akaafu sabiila yoo isaan nama sodaachisanii horillee fudhatuu baatanii namallee ajjeesuu baatanoo karaa dhaabatanii nama sodaachisan. Walam ya'khuduu kan fudhatin maalan horii walam yaqtuluu wamallee nama tokkolleen ajjeesin maal goona hubisuu man hidhaa seensifa. وعذروا لأدمنا ومن تاب منهم نمني سانيرا توبته شفتات ري gaaf kaan waraana guddaa qopheessinee gaafa barbaadaa qaba hunda isaanii hojii ni dhaga'ee hidhannoo fi fudhatee dhufee hidhannoo jamaa kennaniif kenne harka kennadhe jedha. Waman taaba namni toobate minhum isaanirraa qabla alqudrati calayhi osoo harkatti hin hundeeffatin saqata canhu lxuduudu adamni duraan irra jiru sun hunduurraa kufa. وأخذ بالحقوق حق إلما نما كإسر جيرو فين قافتما غير حق ربي هندو راكوف حق ربي كمري لا سلا حق ساني كتاني ميل ساني جراني سلا من هدا سينساني سلا أدبا سن هندو راكوف حق إلما نما كإن هوريني فدتسان باسين حق إلما نما ساني فين قافتما hagatitti kanallee irra dabarree waa'ee namni roorroo ofirraa tiksutti dabaree faslu maal jedhe waman qusida namni sadame bi'adan hamtu'un namni tuqame hamtu'un gayatame jechuudha fi nafsihi lubbuusaa oo maali horiisaa oo hariimii takkaa gandasaa yoo namni tokko lubbuu tantee simiidhuuf siddeeme yookaan horii kan kee fudhatuuf siddeeme yookaan niitii tantee fudhatuuf siddeeme faqaatala isirraa loltee dhoowwita. Faqaatala duuba loltee an daalika sanirra waqatala warra kana yoo ajjeefte. Alaa damaana alayhi nama ta'e qolleen siin gaafata. Si mana kamana kan kee jiru hantuun foddaa cabsee siseene. Hanga duraan siree jala kaayattee jirta. Asumatti gabbaatee wal qabdan. Qoftee mataa irraa darbiti. Boolis irraa bilbiltee koota furdaa jirtan. Eega mana kan kee humnaan siseenee. Osoo ofirraa ilaalchi yoo ajjeefte. Gaafin tokko sirri bitu maaliif ajjeefte nama tokko leessi gaafa. Dhiiga inni qabu dhiigni isaa dhiiga saree jechuudha. وعلى راكب الدابة نمني جيبة باتاو yaabbatu jechuudha. Fakkeenyaaf namni konkolaataa oofu. Wamaanu ni baasa maa ati lafatu daabbatu waan konkolaataan kun balleesse isa baasa. Yoo fakkeenyaaf konkolaataa kanaa nama dha'ee ajjeese isa baasa. Waa dha'ee yoo cabse isa baasa. Isa baasa. Abbaan konkolaataa baasu waan bakka sana qophee kuna barbaachisa. Yoo namni tokko taajira konkolaataa hedduu qabaate shufeerri hedduun isaa hojjate shufeerri isaa tokko dha'ee nama ajjeese abbaa konkolaataa sana dhaqee wata kan gaafate maal maal balleessin osoo biri jiraatee leera dhoowwuu hin danda'u bara ofi jiru kabiraatiini kama oofu santu itti gaafata akkasuma horillee ni gaafata farda fi yaabbatu yoo dha'ee nama ajjeese itti gaafatama si fudhata yoo inni horuu namaa seenee nyaate itti gaafatama si fudhata. Akkasitti irra dabree uummata adda bahee mootummaa fonqolchuuf deemu waa'ee kanatti barreessu waan jedhu wayuqaatalu nu lolama ahlul baqii warri baqii ahlul baqii jechuun uummata muslimaa ka ajaja mootummaa jalaa harka darbee bahe ka naannoo tokko muratee dura taa'aa godhatee uummataan loluuf qophaa'e warra kana ahlul baqii jedhan. warra kana lolanii ni cabsanii ni jedhe akka amantii islaamaa qabdutti bisalaati sharaat yoo sharxiin sadi jiraatti an yakuunuu fi mancatin isaaniif tiksuu danda'u waraana qabaatu yoo isaan waraana qabne qabneef hiinee man hidhaasinsin maal gona ajjeefne ajjeef dhukaasitti banuu hin dandeenyu yoo isaan tikfamoo waraana qaban taate lollu malee itti ga'uu hin dandeenye lollaan an yakrujuu an qabdati limaami dhunfaa mooticha duraan jiruu kana jalaa bahuu isaan bahanii adda labsatu وأن يكون لهم تأويل سائغ سببا إسان الدبافت اللي دليل وهي فدته دليل وهي فدته فكينا إيه وري إيه علي اللولي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مع الجلانين وري عثمان أجيس سوالين جرا ورسن قبدين أجيفني حكمي ربي ورسن قبا جيسا جداعتي ورسن الأجفني حكمي ربي خلافتي كفرتي إيقا كفرتي سيلولون دين دين لالمي تأويل لبان وانا كناتي ta'wiili waan akkas fassara ta'uuhii qabaatu. Eega siin lolaniin eega lolaniin walaa yuqtaluun ajjeefamu asiiruhum booji'amaan isaanii hin ajjeesan. Nama tokkoo qaban irraa booji'an hin ajjeesan. Walaa yuqnamu maaluun horiin isaanii illee gargar hin qoodamu. Kaayamanii haga isaan cabanii deebi'an godhanii gadee horii isaanii deebisaniif. Walaa yudaffafu alaa jariixihim. Madoo isaanillee wal faanaan dabarsan. Madoo isaanii dhukaasatti bannee wal faanaan dabarsinu. Ima dhifne jechuun madoon isaanii wal faanaan dabaru. Akkasitti irra dabaree ammallee maaliif feene faasluun jedhu. Waman irtadda namni kafare ani islaam islaamarraa istutiiba talaasan marroo sadii deebi'i amantii islaamaa jennaan. Amantii islaamaa kana ikhwaan yeroo dura namni tokko fudhatuuf fudhatuu dhabaachuu mirga fi qaba. Yoo namni tokko amantii islaamaa fudhatuu didin ajjeesu. Eega takka ammoo kontiraata rabbii kana mallatteessee amantii islaamaa fudhadha jedhee keessaa bahuu hin danda'u. Waman irtadda duuba dubbiin namni kafare ani islaamii islaamarraa istutiiba yaamanii gara rabbii deebi jedhanii marroo sadii guyyaa sadii fa'in taaba yoo inni gara rabbii deebi'e dubbiin taate wa illaa qutila ni ajjeeffama eega ajjeeffame walam yuqassal in dhiqan walam yusalla alayhi irratti hin salaatan walam yudfan fi maqaabiri lmuslimiin qabrii ummata islaamaa keessatti hin owwaalamu agasi kanallee irra dabarree faslun jedhu وتارك الصلاة نمني صلاة ديسي على ضربين بكلمة غرغر بحاجة أحدهما تقو أن يتركها ديسو غير معتقد لوجوبها صلاة نكون نتوجه من واجبها متي ومشاكتينها صفتم لي وندرك أمان جيرو يوجد فحكمه حكم المرتد أكنما من تيكي سابه هيك فريك نتلالا توبدو غم ربي دي بجنيني يوني دي واتأجف نجو والثاني كلمته أن يتركها ثلاثة ديسو كسلا كم وما في ديس وين الرانجي سيدا يوستاي طاهرة متي سينجد فبديرها نتبر يوت من سلا نتون طهران قبو سينجد طهران قبو سبحان الله دبرتين طهران قبو يتبيكني ديرتي تابتين من قدان طهران قبو سينجد أعوذ بالله ثلاثة إن شاء الله من ثلاثة شيطان أنجي فتي وما إما ديبنا إما سلا نجد أمون صلاة إذا كان حكمي نو معتقدا لوجوبها صلاة واجبا بك فيستتاب كان اللي يامنه ترى نجيت أبو قرر ربي ديبي جنة فإن تاب وصلى يوني توبته كما ربي ديبي صلاة صلاة دبين دمت وإلا يقتل قتل حدا يأجل أجل ساس أجل كان كيسا والأبد قرين قتل حدا جدا مثلا الشافعي أدبا فأجيف نانا ومسلمة كأدبا مين وكان حكمه مرتين سلني تاتي حكم المسلمين أك مرتين مسلمة أجيفني بكني كفني أو إرسلاني أو هلتشو قبر مسلمة كيستي هلو ما إن غرينا مو كسيمتي إيه أكما كدراسا كفر إن أجيفما جند مسلمة الأوالم والكافرات ولين أوالم أجسد إن شاء الله باب حدودها جرتي إيه نودمته درسي تانو كيسا يا ربي قدانا كي نغاية كتاب جهاد الرا ولين إيقال الله درسي كيسا والقين والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته